bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwaramutse nshuti bakunzi n'ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na joe diana ninahazwe n'amakuru agizwe n'ingingo imwe rudende urupfu rwa perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yitavye imana ku munsi wa mbere leta y'uburundi yemeza ko perezida Nkurunziza yari yariyemeje kuva ku butegetsi uno mwaka yazize ingwara y'umutima kamboneza mu bugambo cndfdd ntabwo bamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha uzokwitorera umwaka wa bibiri na mirongo ibiri iri jwi riri mu majwi ya nyuma perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu burundi mu karere no mu makungu abagendanye na perezida w'uburundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na general evariste ndayishimiye bazomwibukira kuki bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe n'ibihe turabigaruka ko mu kanya isase muri ano makuru mushobora no kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com imbere kurambura ino nkuru y'urupfu rwa perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire ahagezwe hirya nino ku isi murakoze diane tuyahere kuri iyi nkuru nyene y'urupfu rwa perezida petero nkurunziza w'uburundi amakungu yatanguye gushikiriza ubutumwa bwo guhoza uburundi n'abarundi perezida w'u rwanda paul kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u rwanda no ku giti ciwe bwite ahogeje leta y'uburundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida nkurunziza mu butumwa yashikirije ku rubuga rwiwe rwa twitter kuri uyu wa kabiri perezida kagame yashikirije ko ahogeje kandi n'umuryango wa nkurunziza uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yahogeje leta y'uburundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida nkurunziza yarahogeje kandi umuryango wiwe mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri antonio guterres yemeza ko oni ifise ishaka ryo gushyigikira leta y'uburundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa korona oni ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose abu kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya darfur muri sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha sepeyi iyo sentare ifise icicaro irahe mu buholande yatangaje kuri wa kabiri ko abu kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri repubulika ya centre africa abantu cumi n'umunani barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya congo abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ivyo vyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu kiyaga albert gisangiwe na congo na uganda ibiziga mirongo ibiri vy'abimukira bamuka muri afurika yo mu karere ko munsi ya sahara vyaratowe mu mazi yo ku nkengera ya tunisiya abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi mirongo itatu bavuga ko bari kumwe nabo abandi bimukira babwiye abategetsi ko abavuye zari ingenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu butaliyano kandi bwarimwo abantu mirongo itanu na batatu inama nshingamateka ya malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice c'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kwa gatandatu ni nyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije ayo matora yari yahaye perezida peter mutarika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi mirongo itatu n'umunani n'ibice bitanu
urakoze aloyize kuri ayo makuru mu kanya turaca twerekeza mu burundi twibanda cane ku rupfu rwa perezida pierre nkurunziza yashengeye ku munsi wa mbere afise imyaka mirongo itanu n'itandatu leta y'u burundi yaraye yemeje urupfu rwa perezida pierre nkurunziza ashengeye amaze imyaka cumi n'itanu ku butegetsi ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ku munsi wa mbere mu itangazo leta yashize ahabona ejo kuwa kabiri yavuze ko perezida nkurunziza w'imyaka mirongo itanu n'itandatu yahitanye n'indwara y'umutima desire hatungimana aratubwira ku muriri w'ino nkuru amakuru y'urupfu rwa perezida w'uburundi pierre nkurunziza ijwi ry'amerika ryayamenye ejo mu masaha ya cumi na zibiri z'umugoroba ku masaha y'uburundi ariko nubwo twari dufise ivyemezo vyose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza mu itangazo leta y'uburundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti turi mubabaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu rw'iturumbuka rwa perezida nkuru nziza yitavye imana ari ku bitaro bikuru natwe turashoboye vy'ikarusi muri iryo tangazo leta y'uburundi yemeje ko perezida nkuru nziza azize ingwara y'umutima itangazo ribandanya rigira riti ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya ngozi niko kumva amerewe nabi ahava ajanwa mu bitaro vy'ikarusi mw'ijoro ry'uwa mungu muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje ibintu vyahavuye biba bibi kuwa mbere mu gatondo naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza muri iryo tangazo leta yahojeje abarundi yongera ishiraho ikigandaro c'imisi indwi guhera uno munsi wa kabiri hagati aho leta itangaje ivy'ingwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko perezida nkuru nziza ashengeye ku myaka mirongo itanu n'itanu yaragwaye umugera wa korona kuva tukimenya ivy'urwo rupfu ku munsi w'ejo twarabajije abari mu nzego barimwo umuvugizi wa nkuru nziza jean claude ndenzako aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wirinyamitwe uno munsi mu butumwa yaturungikiye tuvugana kuri mesaje agira ati rindira gato leta irasohora itangazo mu kanya iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashingamateka batwemereye ivy'ayo makuru avuga ko bamwe mu bashingamateka basubijwe inyuma ku munsi weje ibikorwa bitabaye nkurunziza yitavye imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa korona i nairobi muri kenya amakuru nayo dukura mu bitaro vy'ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa perezida nkuru nziza mama wiwe agwariye mu bitaro vya ngozi mu cumba nimero zitanu umuhanuzi wa petero nkuru nziza w'irinyamitwe abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter uyu munsi ku wa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mw'ibarabara muri ubwo butumwa nyamitwe yagize ati muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mw'ibarabara ku burundi turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abapfasoni bize kurengera intambamyi zose twifashishije iragi rya perezida nkuru nziza nkuru nziza yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu akaba yakomoka mu mugambwe sndd fdd nawe wavuye mu muhari wagwanya leta y'uburundi umuhari yinjiyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu aho yari avuye muri kaminuza y'uburundi aho yigisha mu gisata co kwinonora imitsi ashengeye mu gihe kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ari we evariste ndayishimiye azimikwa igenekezo rya mirongo ibiri ukwezi k'umunani ariko ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka nkuru nziza akaba asezeye iy'isi y'abazima asize umupfasoni n'abana batanu perezida w'uburundi rero pierre nkurunziza ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na general evariste ndayishimiye aheruka kwemezwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ariko none biracakunze ko general ndayishimiye arahira igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa munani nk'uko vyari bitegekanije mu kirangamisi ca seni ibwirizwa nshingiro rivuga iki kuba aramusubiriye mu kurindira ko mushasha arahira kuri utwo tubazo twose mugenzi wacu edi gwema yikoze kuri professeur pacifique manirakiza umuhinga mu by'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya ottawa muri canada agiye kudusesangurira urakoze edi nashaka ubwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mbaze umuryango wa nyiricyubahiro perezida nkurunziza umuryango wiwe w'amaraso umuryango wa politiki hamwe n'abandi barundi rigitegekanijwe ry'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko iryo bwirizwa nshingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye imana hari uwundi amaze gutorwa yafise ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu bivuga rero ko iyo umukuru w'igihugu yitavye imana canke yatanze imihoho canke hari izindi zimubuza kubandanya akora akazi yahora akora bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira vy'agateganyo co gusubirira vy'imfata kibanza ico gihe ni igihe senta ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu ata muntu iyo ntebe ata muntu ayifise ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatarategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe ariko ivyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gukoresha iyo ngingo y'ijana na mirongo ibiri na rimwe sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko itegeko uko nyene hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe aba arafata iyo ntebe mu bisanzwe inzego z'imfatakibanza muri ico gihe usanga zifise intumbero zibiri intumbero ya mbere ni uko ziteza gusubiza z'agateganyo ku rwego rw'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere uwusubirira umukuru w'igihugu muri iki gihe rero turimwo murabona amatora yahejeje kuba urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yoba arafata by'agateganyo yoca asubira guhamagara guhamagaza amatora ivyo nta vyaba bifise bifise ifatiro ntivyaba bifise ishingiro ico nibaza gusa ni uko kugira ngo nyene igihugu kigihugu kiramutswa imbere y'uko inzego zavuye mu matora zija zija zitangura akazi ibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iy'imikwa y'umukuru mushasha hanyuma se hari icyo itegeko rivuga uh, ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ako kazi ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa nshingiro naho nyene mvuga nti uwo mwanya wo uwo mwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyimikwa giwe hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere y'uko abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka batararahira dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe turi mu bihe bidasanzwe iyo turi mu bihe bidasanzwe rero hariho inzego inzego inzego zisanzwe zihari inzego inzego z'inama nshingamateka n'inama n'inama nkenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze urengana amajana abiri na mirongo umunani n'umunani ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizo izindi zizo zizokwimikirwa zizofatira amabanga urumva rero urwego urwego hari urwego rumwe rubuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu urwo rwego rero nibwo baba bariko bara baba bariko bara barasubiriza je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe profeseri pacifique manirakiza umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya otawa ndagushimye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane dutandukire ubu naho ku byo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza duhereye ku banyepolitike bari mu Burundi Ambassadeur Isidore Mbayahaga w'umugambwe UPRONA yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi hari amakuru waheje kudushikira avuga ko nyakubahwa perezida nyakwigendera perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi mwebwe ku giti cyanyu cy'umurundi akunda igihugu eka akunda amahoro iyo nkuru mwayakiriye gute nyakubahwa frederic mwakoze kutubaza ibyo bintu natwe turabibonye turabyumvise ko uvugira leta yagiye kubishyikirizwa twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha ntitwari tuzi yuko ari byo ngabo ni inkuru wumva ibabaje inkuru y'incamugongo ko kubura umubyeyi nka nziza biragoye yari arengeye kuri iby'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umubyeyi w'abarundi bose twamwiyumvamo nk'umubyeyi kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane atwigisha gusenga ubu rero twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihugu twurukiye nk'uko biragoye kwakira biragoye kwakira tuno babwira mugabo turashimira leta kuko yabifashe neza ifata minwe iradutsamesha yego hatubwiye nyine ngere kwifata mugabo ntakubesha turababaye umutekano wifashe gute muri iki gihe abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze umutekano wifashe gute muri iki gihe umutekano wifashe neza umutekano n'amahoro abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe nta kintu cyohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo kuko twese turabuze tubuze umubyeyi twakunda abarundi baratekanye baratekanye atekanye n'amahoro impande zose turumva ko umutekano uhari kandi leta yabifashe mu mirimo nibaza inzego z'umutekano zose nibaza noneho gatanu nta kitaguhungabana uretse yuko twahungabanya imitima gusa ariko ibyo nibaza yuko naho umwansi iyo ugomba kubyikikanwo adashobora guhungabanya abarundi bamukundira nk'uko bitekanijwe umutegetsi yatowe n'abarundi generale evariste ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani itariki mirongo ibiri imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki
jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yacinyije kuri ico kibazo kuko amategeko ahari arasomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu vy'intwano vya demokarasi nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda kugira nk'uko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu ciyubake na rwose kuko yari umubyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yararaze abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakagwaniriza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bike nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingane babyifatamo ambasaderi isidor mbayahaga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mutoye muri iki gihe cy'umubaro udasanzwe murakoze namwe kuturemesha murakoze numva n'ubuvugizi murakoze murakoze cyane mu bamenye vya hagufi perezida w'uburundi pierre nkurunziza harimwo kandi professeur deogracias nkinahamira yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije yego murakoze cyane namwebwe n'ukuri mu bamagaye ariho ari bwiza gusoma ibyanditse kuko habonetse na community de guverinoma yego ni inkuru ibabaje cyane ibabaje cyane inkuru y'inca umutima kuko nta murundi n'umwe atababaye nta n'umurundi n'umwe atubabara kugeza iki kubera urabona inkuru nziza n'umuntu yakoze ibintu byinshi mu burundi yakora byinshi abarundi kandi nta muntu n'umwe atashyikiriwe icyo kintu ni ikintu kiboneka cyane kandi atakurinda kukirondeza ibindi ubaza n'ibindi ubona iyo uduze mu gihugu hagati aho uciye hose urabibona kandi ubona abantu imbere bameze bahura yuko ari umuntu w'intungane kandi uzi gutunganya ibintu imana rero umugabo urabona ikora ibyayo kandi ikora aho ishakiye urabona n'umuntu yakunda imana yishyize imbere yashyize imbere no muri constitution ubu rero uko yagiye nyakwigendera nyine n'ukuri imana imuronke imurengeze icyicaro cyiza kugira ngo azobandanye n'ubundi adufasha kuko twebwe twemera turemera nuko natwe bari hafi yacu ashobora kubandanya adufasha ibikuru rero ni iki ni uko abarundi botekana kandi bakamenya ko imana iyo bageze kwikora ibintu abikora kandi iyo ibikoze turera tubona ngo ni ibintu bitameze neza mugabo bigahava tukabona icyiza cyabyo ubu rero birahari yaramuhaye amagara iramuha ubwenge iramutuma gutunganya ibintu by'abarundi kugeza aho atunganya byose n'ibintu by'amatora urabona byari byaheze bamaze no kugira amarezo amaporogaramu cyangwa amarezo umusubizi arahari arazwi igikuru ni uko ibyo byose bikoze akabibandanya kugeza aho abitunganya byose akabisiga byatunganye nk'ibyo bintu byo gushimira imana akabisiga iyo nkuru ibishe yaje nk'icaduka ku bwanyu abarundi bayakiriye gute mu by'ukuri abarundi twabyakiriye uko nyine twaguye mu gahundwe abantu bose nta muntu n'umwe yavuga n'ubu aho hanze rero natembere nasanze umuntu atari imiduga igenda abandi baje babyakiriye neza kuko baratekanye barahotse nta kintu na kimwe n'ukuri nta gakaciro nta muntu yundikiye kandi baza ko ikindi kintu utatizeho ko nta kamaro kuko ibintu byose nakubwiye ko yasize bitunganije birahari hasigaye ko ari ibintu bishyirwa mu ngiro abahari nabo basanze bamukurikira mu gutwara igihugu ntibaza ko bariko barabitunganya bitunganya kugira ngo icyo mu gitondo bazoze batubwire byose ibikurikira ibwirizwa shingiro ry'uburundi ritekanye iki mu gihe umukuru w'igihugu atagishoboye kurangura ayo mabanga no mu gihe umutegetsi yatowe n'abarundi atarashikira amabanga yiwe ibwirizwa shingiro ritekanye iki yewe ibwirizwa shingiro narisomye narisomye mugabo si uburundi mu kantu nibuka byose birimo mugabo barategekanya neza yuko urabona nk'ubu nk'umukuru w'igihugu yatowe ahari nibaza ko iminsi yari isigaye amezi abiri gusa kugira ngo babe intromise niba kwirirwa basubira inyuma barondera ngo nirere kumusubira cyangwa uwundi yasubira kumusubira nibaza ko umukuru w'igihugu arazwi kandi nibaza ko ari ibintu bishobora kujya bibandanya nta kamaro ko basubira hirya no hino ngo ni uko bakurikirana amategeko hirya no hino kandi noneho urumva nawe hariho umukurikira urabona komisiyo yategura na na premier ministre premier ministre ngayo ubwayo none epuwi baravuga na perezida w'iparlema baravuga neza mugabo nibaza yuko aho tugeze kuko nibaza cyane ku bwanje ku bw'umurundi kandi numva politike numva ibintu nyine bigenda mbona yuko atagisigaye kuko umukuru w'igihugu arahari arazwi kandi yaramaze kuba porogaramu hasigaye gusa investiture nibaza ko icyo kintu aricyo gicuma icyumviro cy'ibanze kandi nibaza ko kigiye gushyigikirwa professeur de gracias nkinahamira murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika muri ibi bihe bitoroheye uburundi yego murakoze cyane namwe mudufashe mugerageze gukwiza amakuru meza kuko hariho abantu urabona uburundi burakundwa n'abantu batari bake mu rwanda bivuze n'abantu mweze mu bikwiza abantu bahumbe ko dutekanye atangurane dufise nibaza ko ibyo byabaye byabaye turababaye twese turabaye mugabo ibindi bihari hariho abashingane y'abarundi bakomeye hari abarundi birundo bashobora kuza babibandanya bakabisubiza mu buryo murakoze namwe murakoze cyane
mu basangiye urugendo rwa politiki na perezida Pierre Nkurunziza harimo Gervais Rufyikiri uyu yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka kuva mu bihumbi bibiri na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na cumi ahava abicegera ca perezida nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera ahunze igihugu inyuma y'uko we n'izindi nararibonye z'umugambwe cnddd ziyamirije iyindi manda ya nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yavuganye na mugenzi wacu edi gwema urupfu ni ikintu kibabaje umuntu atarabye uwo rushikiye ni umubabaro ku barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icyari ntuvuga yuko ni urupfu rurimo icigwa cy'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu bwana rufyikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre nkuru nziza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera cy'umukuru w'igihugu hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byari ibihe biteye imbere cyane ugereranyije n'ibihe uburundi bwari bwaciyemo by'intambara iyo yari intambwe niniya ingorane zaragiye kuba nibyo muri iki kiringo cya gatatu mugabo ibyo nzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu uko twatanguye dukorana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu narabona yuko yari afite inguvu n'ishyaka ry'uko uburundi bwoba uburundi butanyemo uburundi tuvuyemo ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga uburundi kabi hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade hariho ibyagiye biragorana mu bisatamuka byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda mugabo bimwe ntibyaba bivuye kuri we ariko hariho n'ibindi kumurebye bitagenze neza dufatiye nk'ingene ko muri itunganya igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza ibyo ni bimwe mu byagiye biranga intwaro bwana gerve rushyikiri mu gusoza perezida nkuru nziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we general evariste ndayishimiye byagombaga kuba ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa munani nk'ubutumwa ku barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo ni ubuhe ikintu cya mbere nifuza ubure ni uko burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi abagwana n'abatagwana hari intambara murabona haba amarira menshi icyo ko navuze ntangura urupfu rw'iwe ahubwo abantu babona ko umwe wese yateza kubaha mugenzi we ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane kuko impera n'imperuka twese inzira ni imwe amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya n'iyo uwazirongora agize ibimugora cyane akitaba imana icyo rero ni ukwipfuriza bazobanaye barongora burundi no gutunganiriza bose na cyane cyane bakore ku buryo abarundi biyumvamo igihugu cyabo bakumva ko batekaniwe mu gihugu cyabo bagatunganirizwa nubwo hakaba ubutungane bungana kuri bose abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko bakubahirizwa nicyo nyamukuru hama ibindi na byose bidaheza bigakurikira iby'ubutunzi indongozi nk'ubutunzi abantu indongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine akitunganiriza ibyiwe ahubwo akaba ari we atunga igihugu bwana gerve rufyikiri wabaye visi perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika ego urakoze rwose barakoze bagenzi bacu ikaba ari no kuri ivyo vyaranze ubuzima bwa perezida w'uburundi pierre nkurunziza dusozereye amakuru yacu ya mbere yo muri kano gatondo imbere yo guhana agahindukira ariko tugende tubibukije muri make ko perezida w'uburundi pierre nkurunziza yitavye imana kuwa mbere leta ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abakomeje kwemeza ko yahitanywe na virusi ya korona perezida w'uburundi pierre nkurunziza ashengeye ku myaka mirongo itanu n'itandatu irimo cumi n'itanu yamaze ku butegetsi mu makuru yacu ari imbere turaza gukomeza tubumvisha ico bamwe n'abandi bavuga inyuma yo kwitaba imana kwa perezida Pierre Nkurunziza amakuru yo muri kano gatondo yegeranijwe na Fatuma Halima Sikalala yarahagarikiwe na Etienne Karekezi kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazu izina rya bagenzi banje bose ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose mugire umunsi mwiza